mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ndabaramukije mwese ikaze kuri radiyo yanyu mutwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu rwanda naho mu burundi mbibutse ko mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda no kuri fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri ni ukuri twebwe byari bituhagaritse agatima kuko tubonye runo rujya n'uruza ngaha usanga ari hatari ubwoba bwari buturembeje uwo ni umwe mu mpunzi z'abarundi zicumbitse mu nkambi ya nduta mu gihugu cya tanzania avuga ko muri iki gihe hari ibimenyetso by'uko umutekano urinzwe nyuma y'aho impunzi zari zimaze igihe zitewe ubwoba iyi nkuru rero hamwe n'izindi twabateguriye zirimo iyerekeye itahuka rya bamwe mu banyarwanda n'abahoze ari abarwanyi babaga muri repubulika ya demokarasi ya kongo turazibagezaho mu kanya ntimuve kuri radiyo yanyu ntimucikwe kandi na cya kiganiro muri kirukuri ibiganiro by'ijwi ry'amerika tubihere muri tanzania kuri uyu wa kane ku mugoroba umuyobozi w'ishami rya onu ryita ku mpunzi hcr muri tanzania yagendereye inkambi y'impunzi z'abarundi induta agiye kubahumuriza ni nyuma y'inkuru zari zimaze iminsi zivugwa ko hashobora guterwa n'abantu bitwaje intwaro impunzi zirashima inkuru rero irambuye murayigezwaho n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika ukorera harusha muri tanzania pierre caraveri niyo nkuru urugendo rw'utwara ishami mpuzamakungu hcr ryita impunzi igisata co muri tanzania mu ikambi y'impunzi z'abarundi ya nduta ngo rwabaye nk'umwizero nk'uko bivugwa na bamwe muri izo mpunzi ibibazo bitatu ni iby'umufasoni chansarut kapaya yabashikirije muri ivyo harimo ko botekana kuko inzego z'umutekano n'igipolisi ziteguriye bikwiye kubakingira umutekano ni mu gihe izo mpunzi zivuga ko zari zimaranye iminsi ubwoba bwinshi kubera amakuru zaronse avuga ko iyo kambi ishobora gutegwa n'abantu bitwaje ibigwanisho mu minsi iheze muri iyo kambi ya nduta haratowe n'inkoho zitari nke mu isakwa ryakozwe n'igipolisi ikindi giha umwizero izo mpunzi nk'uko uyu abivuga ni uko ibifungurwa bigiye kongerezwa kuko hari haheze igihe byaragabanijwe yavuze ati ibyabaye muri iyi nkambi yabyumvise ko hari yiteguye ko inkambi yari yiteguye guterwa ati mugabo yaherutse kugirana inama n'abashikirangazi batatu umutwe wari igipolisi igisirikare hamwe n'ubugezwe intwaro yo hagati mu gihugu baramuhumuritse nta ngorane n'imwe zose kiri mu nzu hama ugateze yuko bumvikanye ko abahunze inzira kabiri leta ya tanzania igiye kubandanya ikora ubwenegihugu bahesera bwose baraba ab'icyenda na gatatu nabo ko guhera mu kwezi cumi na kabiri imfungurwa zizosubira kuko imfungurwa zari zimaze kuva mu kwezi kwa mbere azova ku biro bitandatu n'amagarama magana atanu yahora afite azoza ku biro cumi na bibiri n'amagarama magana atanu rero aravuga ko ubushazi umuntu azova ku biro bitatu azoza ku biro bitandatu n'amagarama magana abiri abandi nabo bavuga ko bamaze no kubona ibimenyetso by'uko umutekano wongerejwe hirya no hino y'ikambi y'impunzi ya nduta hamwe no mu nzira zinjirayo ni ukuri twebwe byari biduhagaritse agatima kuko tubonye runo rujya n'uruza ngaha usanga ari hatari ubwoba bwari buturembeje yego usanga ngaha bo baza kubivuga ari uko bamaze no kugipanga kuko nk'ubu numva baramaze kugira igipolisi y'ubu baramaze kucegeranya hirya no hino mu mayira yose yinjira amakambi ubu usanga hari podisiyo ni sawa kuko nk'ubu mubisanzwe bari n'ubu mino yari yipokera bari bongeje ko dukeya nyene dukeya rwose urumva rero biriko biraza nkubaca bivugaho urumva mu kundi kwezi kuko bapokera ivy'ukwezi nk'utugiye kumara ukwezi mbiyaze nkeka bizoba bikwiye ikindi ni uko uwo mutegetsi atwara HCR yabwiye impunzi ko umugwi nyabutatu ugizwe n'iryo shirahamwe leta ya Tanzania hamwe na leta y'u Burundi bagiye kuja barigira hamwe ibibazo byose bihanze impunzi ku mwanya ku mwanya uyu ati n'abatarashaka guhunguka barijejwe ko bazobandanya bakingirwa mu gateka kabo ibigo guverinoma twize twarabindi ko yavuze ko bagiye kwicara bavugane ngo yuko babandanye bavugana n'inyabutatu bavugana n'izirika zibiri hamwe na un kugira barabe ukuntu boshobora gutorera inyinshi ibibazo biri ngaha mu nkambi guverinoma twaragize twarizeye twaramushimiye nubwo gusa ntadubaye akanya buvuga yego brema yaratwinjiza avuga ko agiye kuvugana n'abari hejuru n'abamutwara nawe nyene gusa uri ngaha wahisemo kuguma ngaha bivanye n'ikibazo ubona yuko kitarahera mu gihugu akaba ibintu ku gihugu kuko izokoga batasubiza umuntu ku buvu inyuma ikambi y'impunzi ya nduta uwo mutegetsi yagendeye niyo kambi y'impunzi z'abarundi yonyine ivugwamwo ingorane zitandukanye muri tanzania cane cane umutekano muke ni nayo yonyine iguma ivamwo abahunguka ishirahamwe hcr rivuga ko ryari ryiteze ko bahunguka barenga gato ibihumbi bitandatu n'amajana umunani mu kwezi guheze kw'icumi mu gice ca mbere c'ihunguka gutyo ikindi gice kigatangurana no ku kwezi kw'icumi na rimwe Pierre Claver niyo nkuru yarusha ku bwijwi ry'Amerika.
karaveri urakoze kuri iyi nkuru tuve rero muri tanzania tugenda no mu rwanda ku mugoroba wo kuri uyu wa kane abanyarwanda basaga mirongo ine barimo cumi na batatu bahoze ari abarwanyi b'umutwe wa fdlr n'uwa cnrd irwanya ubutegetsi bw'u rwanda batahutse ku bushake baravuga ko kubona uko bagera ku ngabo za onu zizwi nka monusco ngo ibafashe gutahuka ari ikibazo gikomereye benshi babishaka baganiriye na mugenzi wacu claude ganza munyamagana ubwo bari bamaze kugera i rubavu mu burengerazuba bw'u rwanda njye nitwa humeka nyandwi apulineri mvuye mu cyama cya seneride nabaga ahantu hitwa ibwero ubwo nabaga muri komandoma ya rumbagu ariko yari yampaye iposita mu giturage imyaka yose baje badusansibiriza ngo twihangane oni zaducyura noneho ubwo byababaga biri hejuru ntabwo twabimenyaga badutumagaho mu manama baduha ibyo tugenda kubwira impunzi ziri hanze ariko tugasanga ntacyo biri kugeraho ubwo nibwo nafashe icyemezo cyo kugira ngo njye ntahe n'umuryango wanjye rumbago niwe uyobora cnrd ubwo afite gahunda ki gahunda abo yohereza bazaga kudusansibiriza yavugaga ko ngo ategereje oni ngo nitwihangane oni ngo imishyikirane igiye kubaho ngo leta ya kigali bazayumvisha ngo bashikirane ariko tukumva rero bimwe na bimwe bari kutubeshana kuko nta handi ku maradiyo tubyumva ko imishyikirane izabaho cnrdc ifite abasirikare benshi twari gucika intege ntabwo bakiri benshi aho bariya abasirikare bakomeye n'uriya jenali uretse gutaha aho bagendeye bose usanga bari kuregeye najanye na mama ngera umwana mbyetse ngezeyo ntangiye kumenya akenge baramfata bamfata ku ngufu baritahira bamaze kumfata nabonaga imirimo banguresha no kujanye no gushaka kubashakira ibyo kurya ibitanyu nyunguye ahubwo nje mu rwanda ndatashye nabazaga ngo abantu bene wacu bariyo bakaja bandangira bakaja bandangira inaha bigege mbabaza kuri monisiko barahandangira ngeze kuri monisiko baranyakiye nuko mbonye ubuzima bw'ishamba natabushobora imibereho mibi kurara inzara kurara nabi no kutotezwa mboko twabagaho twatungwaga no kujya gushaka ibyo kurya mu mirimo z'abandi harimo abafite gahunda yo gutaha abandi ntunamenya gahunda zabo kuko naje batabizi nza kuza ababizi babaga banangirira nabi abayobozi bacu ntabwo batubwira gahunda ntabwo tuganira nabo twewe turi abo hasi bo abari mu byabo twe tubona bari kohereza mu mirimo gusa niki cyabagoraga cyane mukiri mu mashyamba icyangombwa nari mfite ubuzima bubi kubera abana ntabwo bigaga nubwo babaga batangiye nko kwiga intambara ahitaga iza ubwo kwiga bikaba birahagaze yaba atangiye nko mu wa mbere ibyo intambara ikaba iraje igihembwe kugira ngo kirangize bikaba biranze mbere tukiri kure ntabwo twabona nta bantu mbega twamenyaga ko bari gutaha ngo ariko tubimenyeye twagiye tubiganiraho mu kubanza kubyigaho bigafata igihe kirekire bose buri muntu yashushanya ukwe ikibazo ni uko nk'abagore bari nk'iyo hasi mu mashyamba twe turi hafi y'ipinga kugira ngo azageraho umunisiko ari ni ikibazo uri kumwe n'umuryango wawe kuko ntabwo ushobora kuwushorera mu nzira ngo bakwemerere ngo uratashe kugira ngo uzabone nk'imodoka yakugeza ku muhanda bikaba bikaba ari ibintu birebire nkabo nasize nk'abavutse nyuma y'aho ngendeye nabo ntibanzi nanjye ntabwo mbazi ura nimbabonaho bakanyibwira nanjye nkabibwira birantera ibyishimo birenze ukwemera abo ni abanyarwanda barayi batahutse bava muri repubulika ya demokarasi ya kongo mu mwaka ushize wa bibiri na cumi na gatandatu nibwo ishami ry'umuryango w'abibumbye yita ku mpunzi hcr ryemeranijwe n'izindi nzego ko kuva ku itariki ya mirongo itatu n'imwe y'ukwezi gutaha kwa cumi na kumwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi hazahagarikwa burundu ubufasha ubwo ari bwo bwose bwagenerwaga impunzi z'abanyarwanda ziba zikiri mu buhungiro kugeza ubu rero komisiyo y'u rwanda ishinzwe gusezerera no gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari abarwanyi ivuga ko kuva uh, kuva ikigo cya mutobo cyashingwa hamaze gutahuka abasaga ibihumbi icyenda na magana abiri bahoze muri fdlr abamaze gutahuka bavuye mu mitwe itandukanye bo bakaba bagera ku bihumbi cumi na bibiri noneho mukurikira ikiganiro muri kirukuri
murika murikira ukuri murikira ukuri uri kintu kuri uri kintu kuri uri kintu kuri
ubuheruka muri nkurikira ukuri rero numva mbere umengo naparanaganye no mu mutwe sha uranakumva wihagarare ko wamuhungu we kare kare kare ye nandi yamfata nabi yange kwakira amahera ndamuhiriye kandi byose nibikoze ku bwiwe ngo ndamukure mu byara bya ndombo mwemera gusheta ubuzima bwanje nkamwigura ewe mungu wanje none harya ndomboro yaramaze kumukoropa mu mutwe ureka ureka irukuri karya n'agasomborotso harya ndomboro yashatse kutwereka yuko twebwe abanyarusanga ataco tumaze ko n'abagore bacu bashobora kuba dutwara turorera harya ni nk'uko wowe yagukwiye ko ubugabo yego kweri revo ntari umwana wamenye rusange ureka ureka irukuri
nini nini ariko mani urakotse ni mesaje nini hewe ni funderi akwandikiye ati funderi ni ndombolo ndombolo ngo ya mahera ya salo ndo kwafiri yabonetse ndashobora kubyimagina asante mola we ni kweli ambwiye ngo nzogende kuyatora
tushe dobla
byaravuye bigenda gute
bebasha kumengo mbaje gito Hmm? oya naje kikirakwiye reka ndakiringanize neza
mbega fundi fundi ubu nawe ugeze mu byo kubaza ibiti ama muhungu araho ye wewe ndeka gusa ndakureke tutobaye mu ikambi nari nibaza ko ubu uri kubaza umene w'isuka rero ico ndiko ndabaza je ndakizi ye fundi kumengo nabiri
nubuhiri nyene ye yego kandi uwo ndabubazira uramuzi mama shafunderi ndamuhimbira indomboro ngo ntware umugore jewe ndakimena umutwe bicaho bicaka muhungu woshaka wogenda bukebuke iki yego nadiya wanje si igiti c'inyama bahererekanye mu kabari urabyumva kirazira funde urabizi na jewe ko bitungwa nabi numvise kiya kigesera c'ikinyabugo wakimenya umutwe Eh, none ugiye nabi co guhitana urazi mbe hajya ko ngahe ubwo kiya cica kiba kiza ugira wewe akozwe mu byuma nawe nyine ava amaraso nk'ay'abandi bose ahubwo mbwira akabari gusa akunda guteramiramo kandi ganyene washushe ngo kije gukubita ndombo wewe mbwira gusa akabari akunda guteramiramo nta kindi none nk'ubwa funderi kuvuga ngo uruje kumwihanga buca baguta mu gasho vyogenda gute mafu mafu nubu ntaco ncera
reka basi tuzogwigire hamwe ikindi kintu twamukoresha Eh, twiyumvire nk'akantu twamukorera mugapana kumukubita ubuhiri namaze gufata ingingo kandi simpindura ntuhindura notuma nemera nkajya kuvunira mu gasho hakurya muhimbiri uwo munyabugo a- antwara umusheri jewe Byumva. Hmm? mbwira aka kabari gusa kunda guteramiramo ico nikorera basha ahantu nkunda kubona yinjiye umengo ntihajya kuri bade resitora fura
karibu batama banje karibu tubarabire ego sha mwami Ego.
urazi ko arabisha jone ngira twokwicarira hanyene nta ngorane yego aho nta kibazo ni ukuri twicaraho nyine ahubwo mbona ni naho hari n'agatutu mwami sa dushira udutebe ngahasha aho nyene yego ashe izuba naryo rihibereye basha Ha, ni ryinshi ni ryinshi nyene karibu rero tubaho dukiga basha
basha murafise izikanye zirapfutse n'izari bwakanye neza asha amatara yagumye yacika burya gisigaye ari ikibazo naho nyene bo bo cinzanira ishushe nta kundi Sawa, na- nawe mwami je ndabiraga ndabirifuse asha reka ndabarabire sindazikurana kure naha nyene kuri kontwari Eh, yego none mbega izo nzoga zose mbona mwapanze aho hejuru murazifise turazifise nyene Eh.
twohenda abakiriya yamara asha izo zose urazitonze ngaho ni ukuri upfa kuvuga mutama wanjye jeca ndakuzanira yego nk'iyo nyene itangura iyo o kumengo sindari ndayimenyereye ino eh, aha iwacu waziga muto izo ziva hakurya ibugo izi ziva ibugo mutama ntazo yari bwahone none mudicisha higa mwami kandi umupaka wugaye ni birebire mutama wanjye turiyaranja nyene porepore zikaboneka Eh.
sawa rero reka batembe neza mu gikoni ntimuntuma
Oh, oh, banza urindire turakubwira sawa sawa Eh.
yego sawa kabatembe neza okay okay merci john sante rero yego sante
aho rero jewe rero ndabwiraga john nkibi bica bimpimbara rwose iyo mbonye abajene nka mwebwe mudafite ako kazi je suis vraiment content Eh, soma Eh, kubera par exemple uriya munsi ndagusaba konsinyira sheke ukanka narabishimye cyane ego naragushimiye vraiment ego naciye mbona uko twe na murisho tutihenze nkukubwira jira wa izine gabo umengo mwasa nabankarira
justement nariko ndakugeza ngo ndabe kuri fiable
aha muri mukuri gamuta bien sûr hagiye wihenda ukansenyera igihe sheke Eh, urya munsi nyene wararukuwe ariko ubu yarabonye ko uri umujera mwiza w'umwizigirwa ahubwo niba kongera icupa vrema yego
bo pardon pardon gatowe pardon gatowe nitabe telefone genda witabe nta problème
halo eh bite condo sa eh uti nze tuvugane Mm. sha ubuye ntibikunda wazi igituma ndi kumwe na patoro wangu Mm, sa birihuta eh byakweri okay okay okay okay okay reka basi ndabe nsiyimbe sawa sawa okay
Nadia, nunaweza kusiga
fanya mbio nuncheze Hey.
randevu ya papa ndombolo eh, hakunyihutisha shano Mungu we.
dolari ni fresh birajana hewa
eh niwasanga igirie Hmm, izo dolari utazitoa Ah, oya shana haja uno musi araduha ndavyiyumvamo ego mungu nasikia furaha moya hivi nyene salon de coiffure tunaifungua eish ndakubwira uno musi noti turazirarana kabisa kandi rero nora Aha.
ivyo ufyina Mm, tuyaronse ejo nyene nuguca tuja kuriha inzu hama dutangure gushira mu bikoresho vyose hapana Eh, Nadia. bila kula hata kabroshete kakujipa pole we naye funda wihimwe abanyabugo nakabugaga mana mbega muri n'ibiki ona basi Nadia broshete moya moya basi Nadia tureka sha gufyina Ah, mbona uko uca duhera hivyo ku maburushete tutaragura n'ibikoresho
basi nacho tutavikausha basi Eh.
mabroshete tutakula na zingine tutupe isuko rindira Ngoya gusa tu- salon de coiffure itangure gukora Kabisa.
mu minsi izoba femme de succès
Awa, au viu inadia ona nitavala mabitenge couleur zote aina zote masiper maolande takuvalia mabiju nadia Ako zile natakugira.
mashenete za or aburizo nakubwira ahubwo fata impuzu zose uhora wambara uturire nibyo bitoye
ngoya tu ahubwo ndora ndabira shaka mberewe Ubona hindukira kwanza turabe geuka tu hivi nione gute. iyi kanzu ubwo singufi ganora ndabira Iyi shaka nzu ya bien.
henera Eh, abantu angalia wow yakugize sexy ya
bitira kare hose sinahora ndi sexy Ah, ah, usiseme yenye sikusema ona weka na hii brasle irajanye na hiyo kanzu
Eh, nkubiteko ndomboro ntaje kuyanyima ngo sine Eh, nagerageje si kubera ndo. nadia tulifanya makosa kumwaza vibaya papa ndombolo ego sha uraba ingene twari dutanguye kumwiyumvira nabi Ntiwazi.
kandi ari umuntu mwiza atunge dute vraiment atunge Ntabwo dute hata hera.
kidogo sinamubajije neza naho duhurira Ehe, sasa unaenda wapi
reka ndamufonewe ndamubaze halo halo Mm. sindamwumva nani biki kupa basi usubire ufone umve anza kwanza ukupe
nibikiraje ihatiye mvuna hiwe halo wi papa ndombolo ni sawa sha ego ego ndi prete kuri resitora furaha Ah, hamwe twajana muri karaoke okay oya nafata taxi nta kibazo sawa merci
condo nibiki urazi ngene banteye ubwoba ni hatari wangu Eh?
hari Anya twari kumwe ingorane.
na mutama eh?
hari Eh?
ingorane hari ingorane hatari
Abo? habaye iki basha ba bajeni dukorana mu ishyirahamwe ryo kuroba Eh.
basatse ngo bategerezwa kwihora abanyabugo bakora ngaha ku izini yego ngoma akababihora ngo kubera urumva wangu kuva cagihe burya bwato bwibwa bajya abahungu dukorana baciye bishyiramo ko ari abanyabugo babutwaye mebe ça n'a pas de sens nuko kweri
dufate basi ko ababwivye babavuye ha ku gihugu eh? none bihuriye he na- n'abanyabugo bakora ngaho kuri izina
urumva ivyo ni bimwe vyo kujaniranye nta urumva urumva uko bimeze pas de sens.
baba biyumvira ko ari abo ba- ari- ari bonyene barerekenya basuma Ah, Eh.
je vois ego ubu rero basabye ngo bategerezwa kuza kuri izine gutera akajagari ego ashana ukugabo ufite nje naho rigituma nari maze iminsi mbona ikibuga kitameze neza ngaha mu bakozi mugabo sinamenye ivyo ari vyo nivyo nyene yayayaya ego jone ndavishavu bafise basha atagikozwe ibara rirashobora kugwa basaze umengo bari amavubi wangu condo oya nanje nari nabonye ko ari kitagenda neza
ni ukuri asha mugerageze ugerageze urabe ico wokora abanyabugo nti- ntibahoga ubusa nukuri
bibashize injyane tuzozivamo gute ni hatari ni hatari n'ivy'abaseruko n'abarengero nturabivamwo ubu naho ngo duhangane n'abanyabugo basha burya ngo n'impunzi z'abanyarusangi bari nga- bari hajya hakurya ubugo eh ngo buba batarabwa n'ibwiza n'abanyabugo umbarire condo uko vyaba biri kose ntitwasha tugira ingere ku yindi ngo tureke abanyabugo baje kwirondera akazi ngaha iwacu ngo bahohoterwe bazira ubusa oya kwe no oya ivyo sinshobora kuvyemera muri izina je ndongoye no no
Nadia wangu Hmm?
Nadia Oui.
Eh? alors ça va
byereka kuba sawa gutega yemwe numvise agakuru keza Ndashaka uri kumwe na amajina.
papa ndombolo hata ndoto zigeuke realite hii ndoto zichirachika ukuri ashayeko vrema indoto zatwe na nora zirabaye kuri kweli
sasa nadia sawa leo ndashaka kukufelisita pulopa franchi aha ubinkundiye ndifuza dusangire un verre de champagne Ah. nta ngorane nta ngorane vrema Ah. merci gushiba voilà sante ma belle nadia
sante
sasa nadia sawa umva gute ba kararyoshe
lakini nadia sawa lakini ahantu twicaye wapi vrema kubera timbura arabye no baguma baduca hejuru
basi byo mu kabari si uku nyene no nadia sawa
ndakubwira iki Mm.
vrema twari kuraba ingine fasi eh? Ona.
kubera hey, ingine fasi tukaongea tranquillement babiri eh? surana babiri hama nkaguha na zile franga eh? uraivoka tivo nadiyo mbona aratangorane twikumire ngane sawa abo bote nabajua nadia Mm.
ni babandi Javai.
oui il ne faut pas que ndaguha amafaranga babona kisha bagutegere bayatware no.
ahubwo nyine murabe mumwe ntahe mbona buri ko burira hapana nadia il est encore 18 eh? mets-toi à l'aise oya sha oya buri ko burira kwe nguo ya kwanza ni kusogelee tuongee polepole eh? si unajua Oya, tena oya, we oya, nani mugabo none kumuciye munyigira cyane none uratinya unaniogopa Ah, nadia suarez nuko abantu bose baciye batangura kuturaba
nadia Sawa.
bakabrasere ka bien Eh, aya mugabo none- ba mesi mugabo igigwayo gatosha ndombora please aka ni oro ego ba okay okay okay oya mkaturi igigwayo oya nukurusha Vrema, ndombora sawa unaona kameme nawasaidia kitu kikubwa eh?
yo ego vrema ifuna Sasa.
weye eh? ungirire akajeste Akajeste?
Eh, eh, akajeste kagute
wacha kujifaa mtoto nadia eh?
oya nuko natahuye ndaguhaye umutahirfo nawe unyereke ko washimye
none ngo nobikwereka gute
tugende mushambwe sa tugende hehe ehemu ehemu ngera tabuka igigwayo sishaka aha nivyo utanguye kuzana igigwayo hayi.
si vitu simple vitu simple ja hiyo sishaka sinkeneye achakusalisha igirayo igira sishaka rero nadia ndetse kure sishaka sinkeneye hayi. Ah, igigwayo sishaka
nadia achakusalisha pani mukabari weye kila mtu kugira afurahiona sishaka sinkeneye hayi. ndakura peti wapeti nini weye mure kure hariya toka kule toka kule muzeti mure kure ale chukwa imalaya yako Su- subira umutuke ndakumena urwo ruda ushaka kubona rero abanyabusanga icyo dure subira ndakwera subira uko banyarusangi banyarusangi nini muhe mapumbafu twebwe ndakubwira ngo uramutumva twebwe Chenye munajua tu ni kukimbia tu kama maumbwa cha nubwo bumara ya bwanyu tuzobutobora tena tutabutoborera mbere Udufotora yenu twebwe nkuko munatuangalia na hakuna che mutafanya Ah, nutuzi nani ewe sikia sasa niwaambie tena mubiyuwe mubimenye twebwe amagogwa yose mwanteye wewe ubwo bumara ya bwanyu butegerezwa kuyalia nukubuze yariha nukubuze toka pale weka malaya ukunajibibisha vitu gani pale ndakwerekeje werekeje utaniweza wewe
reka tubandanye tubasomera zimwe zimwe mu ntererano mwashikirije ku gice giheruka ariko rero mudutunge tubanze tubibutse akabazo kari kabajijwe mugenzi wa condo aho gwaga amwemereje ko ari abanyabugo babivye ubwato yaciye abifata uko nyene ntunagize aho umunyabugo wese abonye amwita ngo ni umugesera w'umusuma muhanuye ko umuntu yoba afise inyifato nk'iyo uyu munsi duhere ku nyishu yatanzwe na nzambimana alexi w'igishubi ati co ntuhanura abantu bose baba bafise inyifato nk'iyo y'uwo mugenzi wa condo ngo ni uko bareka kuza baragendera ku mabwire ati no kubo tubaye ibintu vy'irementanya vyarakwiye nka hose ngo ubu umuntu agize ico bapfa n'uyundi ari nk'itongo canke amafaranga amukorera irementanya ngo kugira amupfungishe canke amwicishe eliya nimubona nawe agira ati uwo mugenzi wa condo nareke gufatira abantu mu kivunga kuko bituma ufata abantu uko batari ati nk'akarorero mu rwimo ruhitiye ahiwacu mu burundi hagati y'abahutu n'abatutsi hagize ugukora ikosa ari mu ruhande uru canke ruriya bacafatira mu kivunga abari muri uwo mugwi wose ko hari abamenje reka ubu nawe rero tubasomera akabazo ku gice muhejeje gutega amatwi condo aho yumviye ko bamwe mu bagenzi biwe bafise umugambi wo kugirira nabi abanyabugo bakora kuri izine aciye anyaruka gucira agace jone ngo arabe ico yokora ibara ritaragwa mubivuze ku iki mubandanye rero mutwandikira murungika interano zanyu kuri mirongo irindwi na gatanu amajana umunani na mirongo umunani n'umunani amajana icenda na mirongo itanu canke naho kuri mirongo itandatu na rimwe ubusa ubusa icenda ijana na gatatu tubibutse ko mushobora no kuronka igikino muri kirukuri kuri whatsapp ukaba uvyifuza rungika ubutumwa kuri izo nimero duheje kubabwira hama wironkere muri kirukuri kuri whatsapp kundwi kundwi turangize tubibutsa kwikicara igice amajana atanu na mirongo ibiri muri rwa rukurikirane rw'igikino muri kirukuri murakoze naho ubutaha
cari igikino muri kirukuri muzokwama mugikurikira kuri radiyo ijwi rya amerika iminsi yose ya gatanu ku bisaha cumi na zibiri n'iminota cumi z'umugoroba muri kirukuri ni igikino mutegurirwa na la benevolencia
muri kirukuri rero niyo dusorejeho ibiganiro twabateguriye kuri iyi saha ku buhanga bw'ibyuma hari enjeniyeri nick ivanov wafatanije na fasiri gebeho kuri mikoro ya eugenia mukankusi nkaba rero mbashimiye mu izina rya bagenzi banjye bose kuba mukomeje gukurikira ibiganiro byacu amakuru muraza kwiyumva mu kanya isa moya n'igice mugire ibihe byiza